iyi mwuva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye butandukana ni thomas kamirinda ubasuhuza nongeye kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uyu munsi ni ku wa kane itariki ya gatatu y'ukwezi kwa mbere nyine w'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mudusange no ku mirongo migufi kugeza saa mbiri kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino ku isi no mu biyaga bigari amakuru yo mu biyaga bigari ni icyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye ku mitwe y'inyeshyamba muri kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo izo mpuguke zabajije nde zavuganye nande zifite ibihe bimenyetso mu by'ukuri ni raporo iteye urujijo cyakora twebwe dufite umugambi wo kugira nyine ngo twamagane ibiyikubiyemo uyu ni jean paul turayishimye umuvugizi w'umutwe rnc naho mu rwanda imitungo y'abaturage ba kirehe yashenywe n'imvura baratabaza amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriye kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana waramutse neza aroyi maramutse thomas turahera muri afurika igihugu cya somaliya cyo kuwa gatatu cyarafashe ingingo yo kwirukana ku butaka bwaco intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu muri icyo gihugu muri iki gihe havugwa ibibazo by'uwahoze ari cegera cy'umukuru w'umuhari ukora ubwicanyi bukomeye al shababu yari yitoje mu ntara mu matora yo mu ntara itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya somaliya n'ayandi makungu ejo ku munsi wa kabiri rirega iyo ntumwa nicolas hayson ko yarenze ku mategeko n'ubwigenge bw'igihugu cya somaliya maze ubwo bushikiranganji buca gufata ingingo ivuga ko atarekuriwe kuba ari ku butaka bw'icyo gihugu hayson yari yagaragaje amakenga ku byerekeye amategeko yisunze mu guhagarika mukutar robowe yahoze ari umuvugizi w'umurwi w'intagondwa wo mu gihugu cya somaliya ariwe al shababu yavuyemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umukuru w'abashingamateka b'abarepublikane kevin mccarthy yashikirije ko perezida donald trump yatumye ko abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka ku munsi wa gatanu mu bindi biganiro bigamije gusubiza abakozi ba leta ku mirimo perezida wa amerika asaba imiliyaridi zitanu z'amadolari yo kubaka uruhome rugabura urubibe rwo mu bumanuko amerika ihana na mexique aba bademokrate bakaba baranse gutanga ayo mafaranga yose ibiganiro byahuje perezida trump n'abakuru mu migambwe y'amademokrate n'abarepublikane ejo kuwa gatatu byarangiye ata kimenyetso cy'umwumvikano kibonetse naho perezida afise ishyaka ryo kubandanya ibiganiro imbere yo kwicarana n'izo ndongozi z'abashingamateka perezida trump yavuze ko ibikorwa vya leta bizoguma bihagaze igihe cyose bizomara mu gihe atorozwa amahera asaba perezida wa leta z'ubumwe za amerika kandi yashikirije cyo kuwa gatatu ko yaronse urwete ruhambaye rwavuye ku ndongozi ya korea ya ruguru kim jong yune kandi agiye kuzobonana nawe muri kazoza ka hafi perezida trump yabwiye abashikiranganji biwe ni mu nama y'abahuje cyo kuwa gatatu ko we na, na kim bif bafitaniye imigenderanire myiza cyane ibyo Trump yabivuze inyuma y'umunsi umwe iyo ndongozi ya korea ya ruguru Kim Jong Yune igabishije ko uburwaneza bwiwe bushobora kurangira mu gihe Amerika yobandanya ifatiye mu mugongo korea ya ruguru mu bihano ngo ni uko itahagaritse umugambi wa nucleaire hari mu ijambo yashikirije abanyagihugu biwe rirangiza uyu mwaka turangije abimukira batatu b'abarobyi mu bugiriki barashimiwe bahabwa n'ubwenegihugu kuko batabaye abantu baharurwa mu bitigiri birenga cumi bahungiye mu kiyaga ku bw'umuriro wateye mu Ciriheze perezida w'ubugiriki porokopisi pavropoulos ejo ku gatatu niwe yarongoye ibirori byo guha ubwenegihugu abimukira batatu umwe yamuka muri albania uwundi muri misiri n'uwundi muri afurika kabaye akaryo ko guha ubutumwa ibindi bihugu bya buraya byanka abimukira abantu bashika ijana nibo bafuye igihe umuriro wasangangura ikibanza c'imati aho abantu bafatira uburuhuko ni hafi y'umurwa mukuru atene muri ico gihugu c'ubugiriki hari ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kw'indwi abafuye birutse mu kiyaga bahunze imbeya z'umuriro abo barovyi si bo bimukira bonyene bashimiwe ku byo bakoreye igihugu cabakiriye mu kwezi kw'icenda ubufaransa bwarahaye ubwenegihugu aho umwimukira yamuka muri mari mamadu gasama inyuma yo kurira igorofa ndende agiye gutabara umwana yariko ararereta agira koroke kubimukiranye n'ibitigiri by'abimukira bavuye muri afurika berekeza muri esipanye baciye mu ibahari mediterane byariyongereye mu mwaka uheze wa bibiri na cumi n'umunani ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oim rishikiriza ko esipanye yakiriye abantu barenga ibihumbi mirongo itanu n'indwi kuva mu ntango z'umwaka gushika ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icumi na kabiri guheze ku rugero rw'abantu ijana na mirongo itandatu binjiye ku munsi ku munsi ibitigiri by'abafuye navyo ngo vyariyongereye cyane muri ico kiringo nyene aho abimukira amajana indwi na mirongo itandatu n'icenda aribo bafuye bakaba biyongereye inshuro zitatu ugereranije n'umwaka w'ibihumbi na cumi n'indwi iyongerekana ry'abo bimukira bashika muri esipanye ryatewe n'iyugarwa ry'ibivuko vya malta n'ubutaliyano hamwe n'amasezerano yabaye hagati y'ubumwe bwa buraya hamwe na turukiya yo gufata ubwato bw'abimukira
aloyizi bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu amakuru yo mu biyaga bigari impuguke z'umuryango w'abibumbye bashinzwe gucukumbura ibibazo biteza umutekano muke muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo batangaje raporo y'igihembwe umunyamakuru w'ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda no mu burasirazuba bwa kongo claude ganza munyamagana yakusanije ibikubiye muri iki cyegeranyo ni raporo igaragaza aho imitwe y'abarwanyi ikorera mu bice binyuranye bya kongo kuri abarwanyi n'intwaro iyi raporo itunga agatoki bimwe mu bihugu bituranye na kongo kuba aribyo bihugu ufasha abarwanyi abatangabuhamya banyuranye baganiriye n'izi nzobere bavuga ko i bujumbura mu burundi ariho hahurizwa ibikorwa byo gushaka abarwanyi n'ibikoresho nkenerwa izi nzobere zivuga ko mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize zaganiriye n'abantu cumi na babiri bahoze ari abarwanyi bazibwira ko hari umutwe w'inyeshyamba ukorana n'ishyaka rya rnc ihuriro nyarwanda rikorera hanze rirwanya ubutegetsi bw'u rwanda hamwe n'undi mutwe witwa ngo mino izi nyeshyamba zivuga kuba zikorera muri teritwari ya fizi na uvira mu ntara y'amajyepfo zaba zigizwe ahanini n'abakomoka mu rwanda hamwe n'abanyekongo b'abanyamurenge aba bahoze ari abarwanyi babwiye inzobere za loni ko bahabwa amabwiriza babwiwe ko umutwe wabo witwa p5 ni ukuvuga ihuriro ry'imitwe itanu ya politiki irwanya ubutegetsi bw'u rwanda ikorera hanze y'igihugu iyo ni amahoro pc fdw inkingi bdp imanzi ps imberakuri na rnc ya kayumba nyamwasa aba barwanyi kandi baba baravuze ko nyamwasa agera muri aka gace inshuro nyinshi iyi raporo y'inzobere za loni yerekana ko urunani rwo gushaka abarwanyi rwubakiye mu murwa mukuru w'uburundi bujumbura uburyo babasha gushaka abayoboke no mu bindi bice bya afurika n'uburengerazuba bw'uburayi bakazanwa ahitwa bijabo muri teritwari ya fizi nubwo izi nzobere zivuga ko aya makuru ziyakesha ubuhamya bwa benshi mu bahoze ari abarwanyi ntizakwemeza neza niba ubutegetsi bw'uburundi buza aya makuru zivuga ko zabwandikiye zibusaba amakuru ku byo urunani ariko ntibwasubiza abashinzwe gushaka abarwanyi ngo bashobora kugirana ibiganiro imbonankubone kuvugana kuri telefone cyangwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga uwitwa rashidi niwe bivugwa ko ariwe ushinzwe kwinjiza abarwanyi kandi agakorana n'abandi hirya no hino iyi raporo ivuga ko ari nawe ukorana mu buryo butaziguye n'uwitwa nyamusaraba ariwe muyobozi wabo ibijabo raporo ikomeza isobanura ko abemeye kwinjira mu gisirikare bahurizwa mu rugo rwa rashidi bujumbura akabishyurira amafaranga y'urugendo nyuma yo kubambura ibyo bafite byose nk'amafaranga amatelefone n'amarangamuntu yabo ubundi bakoherezwa muri kongo aba babaga bazanwe mu mutwe w'abarwanyi ngo bambutswaga na rashidi mu bwato bagaca mu kiyaga cya tanganyika kandi ngo mu mezi umunani ya bibiri na cumi n'umunani bambukaga nibura inshuro imwe buri kwezi abajyanywe mu gisirikare bose babwiye inzobere za loni ko bashotswe nabo baziranye cyangwa bene wabo baba kure y'uko bagiye guhabwa akazi bujumbura abenshi muri bo baba ari abakomoka mu burundi uganda n'u rwanda raporo ivuga ko umwe gusa ari ukomoka muri malawi ariko ko hari abandi baturuka muri kenya tanzania afurika y'epfo mozambique kandi ko abenshi bakiri ibijabo aba barwanyi bavugwa kuba barimo batayenye kandi eshatu muri zo zigiye zigizwe n'abarwanyi ijana na makumyabiri imwe kugeza mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize aba barwanyi baba barabarirwaga muri magana ane kandi abenshi muri bo barahawe imyitozo ibirindiro byabo byaba biri ibijabo aba bavuga ko mu myitozo ya gisirikare bahawe imara hagati y'ibyumweru bine na bitandatu batozwaga n'abavuga ikinyarwanda kandi bavugaga ko bahoze mu ngabo z'u rwanda aba barimu kandi baba barababwiraga yuko umuyobozi mukuru wabo ari kayumba nyamwasa abenshi mu bahoze muri uyu mutwe bahamya ko uwabayoboraga witwa nyamusaraba yavuganaga kenshi kuri telefone n'abantu bo hanze ya kongo by'umwihariko ab'i burundi raporo ya oni komeza ivuga ko nyamusaraba yababwiraga ko intego y'ihuriro p5 ari ukubohora u rwanda kandi ko p5 ari umutwe wa kayumba nyamwasa gusa ababitandukanyije n'aba barwanyi bahamya ko nta na rimwe bigeze batera u rwanda ahubwo ko bagabaga ibitero ku nyeshyamba z'abarundi ziri muri kongo nka fnl iyobowe na aloise nzabampema na redi tabara kimwe n'umutwe wa mayimayi iyi raporo inagaruka ku bufasha uyu mutwe wa p5 ubona abitandukanyije n'abarwanyi bavuga ko p5 ibanye neza n'abaturage b'abanyamurenge begereye ibijabo ndetse ko bajya banaha ibiribwa abarwanyi bayo nyamusaraba ngo niwe ugenzura isoko rihegereye ririmo rimwe mu cyumweru ndetse ngo hari imisoro agenda yaka abacuruzi b'ibiribwa aba barwanyi bavuga ko bangaga gutoroka batinya ko abaturage babafata bakabashyikiriza abayobozi ba p5 abenshi mu b'inzobere za loni babajije bavuze ko imbunda amasasu imiti ibiribwa n'imyambaro byaturukaga i burundi bavuga ko ubwato rashidi yazanagamo abarwanyi ari nabwo yanakoreshaga azana imiti n'ibindi bikoresho kandi ko mu ntangiriro za bibiri na cumi n'umunani yakundaga kugira ibijabo kugira ngo amenye neza ko byose byahageze amahoro dushingiye ku bikubiye muri raporo mu kwezi kwa kabiri ukwa kane n'ukwa gatandatu nibwo p5 yahawe imbunda zo mu bwoko bunyuranye hamwe n'amasasu n'ibindi biturika ibi byose byaba byaraciye mu ntara ya rumonge bizanwa habijabo muri byo harimo ak47 mashini gani amakompora ya rpg na rpg lonca hamwe n'amabogisi y'amasasu na za grenade ibi ngo byikorewe n'abantu basaga mirongo ine izi nzobere za loni zivuga ko zitabashije kumenya ahantu cyangwa ibigo bicuruza izi ntwaro ariko ko bazakomeza kubikoraho ubushakashatsi bikazashyirwa muri raporo ya nyuma gusa iyi raporo ya oni ntacyo isobanura ku buryo burambuye ku bijyanye n'indi mitwe inyuranye ijwi rya amerika ryagiye rikoraho inkuru ko irwanira muri kariya karere ka kivu y'amajyepfo ijwi ry'amerika ryagerageje gushaka abategetsi b'inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bagire icyo bavuga ku biri muri iyi raporo ya loni bireba uburundi umuvugizi w'igisirikari yadushubije ko adashobora kugira icyo avuga atarasoma raporo naho umuvugizi w'igipolisi ntiyitabye telefone ye igendanwa turakomeza tugerageze kubashaka mu mitwe ivugwa muri raporo ya loni harimo ihuriro nyarwanda rnc mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umuvugizi wa rnc yatubwiye ko nta ngabo bafite muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo none umuryango w'abibumbye mu cyegeranyo cyawo rero uremeza ko ingabo zitwa iza generale kayumba nyamwasa ziriho koko mu ntara ya kivu y'epfo navuganye n'umuvugizi wa rnc jean paul turayishimye aramagana icyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye ntabwo kandi butandukanye n'ibyo navuze muri ayo mezi atandatu ashize kubera ko burya ikibazo ntabwo ari ababivuze bishobora kuba byaravuzwe n'abantu batandukanye ariko mu by'ukuri ni uko twabitangarije ijwi rya amerika muri icyo gihe ababivugaga bumvaga ko nabo nta makuru babifitiye bimwe bavugaga ko hari ingabo bita ko ari za kayumba nyamwasa koko ariko mu by'ukuri nta kimenyetso na kimwe bigeze bagaragaza ko ari ingabo za kayumba nyamwasa ahubwo n'iyo raporo ya oni bavuga ivuga yuko ari iza gumino cyangwa se ngo hari bafatanyije n'abanyamurenge ku buryo no kugira ngo unabisobanure byakugora kuko ntiwakumva ukuntu ingabo za kayumba nyine zaba zifatanyije n'iz'abanyamurenge kandi mu by'ukuri sinzi ko izo ngabo ari iza kayumba zikajya gukora imirimo yo muri kongo cyangwa se yo kurinda abanyamurenge nibaza ko ibyo nabyo bitasobanuka nyamara na perezida kagame mu ijambo ryo gusoza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yarabivuze koko ko mu mitwe imuteje ikibazo n'ibihugu bituranye n'u rwanda harimo rnc none se ubwo bose barabeshya ikibazo cya perezida kagame cyo kinateye n'urujijo kuko mu by'ukuri niba hari abantu ba mbere bagiye bamagana amaraporo ya oni ku bijyanye n'ibikorwa by'igihugu cy'u rwanda muri congo ni leta y'u rwanda ndetse nabyutse mbona ko banabyanditse avuga ngo loni yahishuye ngo ingabo za kayumba cyangwa se iza pesenke ariko mu by'ukuri bikantangaza kubona noneho baribo baha agaciro k'iyo raporo n'ukuntu aribo bantu ba mbere nzi barwanaga no kwemeza ibiri muri iyo raporo igihe babaga bavuzwemo ibyo yavugaga byo nanjye narabyumvise byarantangaje kuko ngewe ikibazo ahubwo mbifiteho ni uko mu rwanda hari abantu baburanishwa bavuga ko ari abantu bafite umugambi wo kujyana abantu mu ngabo za pesenke njye nkibaza niba ibyo bintu bitaba bifite aho bihuriye no kugira ngo byavanse propagande yo kugira ngo barejitimize imanza zidafite agaciro bashaka kurega abantu ibinyoma ngewe ntabwo nibaza ko bitandukanye n'ibyo twumvise muri iriya raporo ndetse binagaragara ko perezida kagame we ubwe yari azi nyine yuko iyo raporo ishobora gusohoka akavuga nyine ko hari izo ngabo kandi nta n'umunsi batahwemye kubitwitirira ariko mu by'ukuri ngarutse kuri iriya raporo ubwayo niba warayisomye nawe nk'uko nayisomye urabona hari ibimenyetso batanga uretse kuvuga ngo hari abadezeretere cyangwa se ngo abantu baturutse icyo gisirikare n'imitwe ya gisirikare muri kariya gace umuntu yabwirwa n'iki izo mpuguke zabajije nde zavuganye nande zifite ibihe bimenyetso mu by'ukuri ni raporo iteye urujijo cyakora twebwe dufite umugambi wo kugira nyine ngo twamagane ibiyikubiyemo kuko twifuza ko batubaza noneho tukababwira pozisiyo yacu ariko atari ukujya kuvugana n'abantu bamwe bashobora kuba ari n'abantu ba kigali bakababwira ibyo bishakiye bwana turayishimiye muri iyi raporo bavuga yuko bavuganye abanyina babahaga bavuga yuko bavuganye n'abantu cumi na babiri bahoze ari abarwanyi bakabyemeza yuko nyine ingabo koko za generali kayumba nyamwasa zihari ariko muri abo ngabo bakavuga yuko ngo na generali kayumba nyamwasa ajya ajyayo cyane hariya muri muri kivu y'epfo gusa iyi raporo ikavuga ngo ntabwo yabonye amakuru afatika yuko generali kayumba nyamwasa koko ajyayo bati twasabye na afurika y'epfo kubidufashamo nta gisubizo yaduhaye ibyo ngibyo byo babivugaho iki nibaza ko yewe ku bibazo na bya bya jenali kayumba kuko we yenda nta muvugira ariko ibyo nzi ni uko ariko ari muri arense ari muri rnc ndetse sinatinya no kubivuga ko biriya nabyo nzi neza ko atari ukuri ntabwo ajyayo ariko urabona ko ndi ku mugabane wundi aramutse anajyayo byo sinda sinabiyoberwa ariko mu by'ukuri nzi ko atari byo icyo nashaka kuvuga ni uko nubwo ntabamuvugira nzi neza ko nawe nawe naza kuri radiyo vowe azabihakana ibyo bintu ntabwo ari byo ni nayo mpamvu nyine nibaza koko iyo mikore iyo raporo niba koko yarabajije abantu bakwiriye na afurika y'epfo ishobora no kubireba ikavuga ati se nk'ibi ngibi twabisubiza dute abantu bavuga ngo kayumba nta nubwo ari rimwe si kabiri ngo ahubwo ajyayo kenshi nk'uko iyo raporo yabivuze bagasanga yenda binagoye no kugira ngo babone n'aho bahera babyamagana cyangwa se banabasubiza basanga ari ibintu bidafite aho bishingiye icyo navuga cyo ku bijyanye n'iriya raporo nibaza ko abo babajije bashobora kuba bafite motivasiyo yo kubeshya ariko ngewe ntanatinya no kuvuga ko ari ibintu bya kigali kigali niyo ishaka kugira ngo ibyumvikane muri ubwo buryo noneho igaruke ku meza ya east african cyangwa se muri african union ivuge ko uburundi nk'uko abonye bavugaga ngo niho ngo dukure intwaro ivuga ati uburundi dore niba baduteza ibibazo nge nibaza ko ari ibintu bishingiye kuri propaganda ya kigali no kugira ngo ivuge ko koko hari ibihugu bishaka gushyigikira ihuriro nyarwanda cyangwa se pesenke noneho bibaho uruvugiro kandi mu by'ukuri bari bararubuze kuko bazwi neza ko ari bo basanzwe bazwi guhungabanya umutekano mu karere turayishimiye jean paul ndagushimiye cyane murakoze namwe ndabashimiye ijwi ry'amerika tukiri kuri iyi raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye bashinzwe gucukumbura ibitera umutekano muke muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mugenzi wacu jeffrey mutagoma yavuganye na jean paul ruhosha umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ryigenga ryitwa congo today riharanira ubumwe n'ubwiyunge mu banyekongo amubaza icyakorwa kugira ngo amahoro agaruke muri kivu icyo mbona mbona hakorwa diporomasi cyangwa se ibiganiro bikemura iki kibazo bakareka kukidushyiraho iyo uvuga ngo iyo uvuga ngo bakareka kukidushyiraho uba uvuga mwe bande abanyekongo mvuga abanyekongo cyane cyane abantu b'umurenge kuko baratuzanira intambara itari iyacu bande bande bayizana intambara i- iyo mvuga ngo bande urebye uyu kayumba bavugamo nyamwasa generale kayumba nyamwasa ni umuntu uri opposite kuri leta y'u rwanda akaba bavuga ko afite ingabo ze hariya bakavuga undi muntu witwa niyombare akaba ari umuopoza wa, wa leta y'u burundi bakerekana ko afite ingabo ze hariya umwe afashwa n'u rwanda undi agafashwa n'u burundi barangiza bakazana conflict zi- zu- z'u rwanda n'iz'u burundi bakaza kuzirwanira mu bana bacu mu bakongomani bene wacu n'abana n'abagore byakabaye ngombwa ko bazirwanira iwabo bibaye byiza impamvu ki bazana conflict between u rwanda na congo na- na- na- n'u burundi plito bakazizana kuzirwanira mu karere kacu niho hari ikibazo ariko bwana ruhosha nawe ubwawe wemera ko abanyekongo bazifitemo uruhare ntabwo wigeze uhakana ko gumino ah, idashyigikiye bamwe muri iyo mitwe barwanira aho ngaho bwana ruhosha gumino nk'uko nabigusobanuriye ntabwo gumino a- irepurezanta aba- abaturage bose nimba ari umu- ari umusirikare umwe w'umureberi uhari cyangwa se ufashwa na guverinoma ntabwo byakagize konsekwensi inyungu z'umuntu umwe ku giti cye ntabwo zagombaga kwimpakitinga popirasiyo yose nguhe urugero rworoshye ejo bundi habaye intambara hagati y'iyo mitwe yombi Aba- abarundi barambutse bajya kurwana n'abanya- na- na- n'aba barebere babo hanyuma ababigiriyemo ibibazo ni ibyo bintu uvuga abaturage.
ibyo bintu ibyo bintu uvuga ne- bi- birakomeye ni ikirego gikomeye cyane uv- kuvuga ko igihugu cyambutse kikajya mu kindi kurwana ibyo bintu wabihagararaho cyane rwose kuko mbifitiye na- na- na- n'ama evidence Mm, evidence komeza.
mfite ni izihe ndakwereka bene wacu basenyewe amazu arenze igihu- igihu- ma- ijana na mirongo it- itatu Mm.
ibitaro byasenyuwe amasantere hafi cumi n'atanu yasenyuwe amaegirize hafi atanu yase- eh, abiri yasenyuwe amaekore hafi atanu yasenywe ni- ni- ni- n'imihana cyangwa se amavilaje mirongo itandatu na- na- na- n'arindwi yasenyutse abantu babaye babaye impunzi bagenda ahantu henshi hatandukanye bivuye kuri izi ntambara nta handi iyo mvuga ngo bazariyeri bazariyeri itangwa n'igihugu ntabwo wambwira ko abantu baciye ku mupaka w'igihugu batari supported n'igihugu ntabwo bibaho binjiye gute basohotse mu gihugu gute ni gute nimba barasubijwe inyuma bagasubira inyuma bakinjira mu gihugu bagafungurirwa umupaka ubyita iki?
none rero ubwo na leta ya kongo ibifitemo uruhare niyo yakabaye ifata iya mbere nk'uko nabikubwiye iyo urebye mapu y'uko byinjira hari abasirikare bari muri iyo hopla muri muri plene de la ruzizi ya kongo bakabaye bahagarika ibyo bintu nk'umuntu rero ushi- ufasha cyangwa u- uharanira amahoro muri kariya karere leta ya kongo yakabaye igira uruhare ruhagarika ibyo bintu ndetse ikavugana n'u Burundi rukagabanya kwa- kwambuka n'u Rwanda rugafunga imipaka yabo rukagabanya kwambuka kuzana abo bantu uh, bateza umutekano muke mu baturage ba Kongo ndagushimiye cyane bwana ruhosha mukomeze kugira umunsi mwiza murakoze cyane
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda ejo bundi kuwa kabiri ku munsi wa mbere w'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda imvura nyinshi yashenye amazu yangiza n'imyaka by'abaturage bo mu mirenge icyenda yose kuri cumi n'ibiri igize akarere ka kirehe mu ntara y'iburasirazuba ubu ntibarabona aho bikinga asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru ku munsi w'itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'icyenda abaturage bo mu mirenge icyenda kuri cumi n'ibiri igize akarere ka kirehe bahuye n'ikiza cy'imvura yangiza imyaka yabo ndetse benshi basigara badafite aho bikinga umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka kirehe bwana nsengiyumva jean damascene yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko kugeza ubu bamaze kubarura amazu asaga magana abiri yasenywe n'iyo mvura imyaka y'abaturage yiganjemo ibishyimbo urutoki ibigori ihinze kuri hegitari ijana na mirongo inani n'eshatu nayo yarangiritse uyu muyobozi asobanura ko kugeza ubu bazindukiye mu gikorwa cyo kwegera abaturage ngo babahumurize uyu muyobozi avuga ko kugeza ubu hataramenyekana agaciro k'ibyangiritse abayobozi b'akarere ka kirehe baravuga ko iyi mvura ije kongera ibibazo bari basanzwe bafite by'imyaka mike kuko bari babanje guhura n'izuba rikaze ubu ziragezwa ku baturage ariko abayobozi b'akarere ka kirehe minisiteri ifite ibiza mu nshingano zayo ndetse na croix rouge y'u rwanda bari mu bikorwa byo kureba urugo ku rundi ibintu byangiritse ku buryo mu gihe gito bavuga ko batangira gufasha abaturage abaturage bacumbikiye bagenzi babo barasaba inzego za leta ko zakwihutisha iki gikorwa kuko ngo nubwo bacumbikiye bagenzi babo ariko badafite byinshi basangira iminsi myinshi iyi mvura abaturage baremeza ko idasanzwe barasobanura ko yaguye itarigeze ikuba kandi ikagwa mu mwanya muto ariko ikangiza byinshi sumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika nshuti zacu ni kuri iyi nkuru ya sumuta kaboyi dushorejeho amakuru yo muri iki gice cy'isaha cya mbere cy'uyu munsi ariko ibiganiro byacu birakomeza mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.